Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe nshuti bavandimwe turi kumwe mwaramukanya amahoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mwese mu makuru yacu y'aka kanya mu rwanda urukiko rw'ubujurire kuwa gatanu rwashimangiye igihano cy'igifungo cya burundu kuri liyetona joel mutabazi wahoze akuriye abakomando barindaga urugo rw'umukuru w'u rwanda paul kagame ikintu nasabaga perezida wa repubulika ni uko yaduhora agafungira mutabazi ku murindi ku murindi ni gereza yisanzuye bareba televiziyo bakora siporo nk'umuntu wakatiwe burundu uyu ni umufasha wa liyetona joel mutabazi gloria kayitesi mutabazi usaba perezida w'u rwanda paul kagame guca inkoni zamba mu rwanda kandi haravugwa abagabo babiri bavukana bamaze amezi abiri baraburiwe irengero umuryango wabo uratakambira ababishinzwe kugira ngo babafashe kumenya irengero ryabo muri kongo ho impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda zitewe ubwoba n'abantu bakekwa kuba abarwanyi b'amayimayi bashobora kubagabaho ibitero izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ni nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru murayagezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi wabonye bucya mwaramutse ejeni bwakeye turashima turahera mu yavugwa muri leta z'ubumwe za amerika aho sentare ya leta aha muri amerika yategetse ko uwahoze ari umuhanuzi muri perezidanse donald megen abwirizwa kumvira akitaba komisiyo y'abashingamateka iriko iratohoza ku byaha perezida donald trump yoba yarakoze bishobora kumukura ku butegetsi mu gihe vyomwagira umucamanza ketanji brown jackson yashikirije jo ku munsi wa mbere ko perezida atawubasha afise bwo kubuza megan canke uwundi mutegetsi wese yahoze canke agikorera mu biro vyiwe ngo bareke kubazwa ibijanye n'iyo dosiye Magen yabaye umuhanuzi muri White House gushika atanze imihoho mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani izina ryiwe ryaravuzwe muri raporo yakozwe n'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller inyuma y'amatohoza yaragamije kumenya ko Uburusiya bwakoranye n'abari mu bikorwa byo kwiyamamaza ku ruhande rwa Trump mu guhungabanya amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kubw'iyo raporo Magen yabwiye abari ko baratohoza ko Trump yamusabye kwirukana Robert Mueller ariko mu nyuma yarabihakanye ko Trump atabimusabye muri Afurika Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'inteko za MONUSCO ziri kubungabunga amahoro muri ico gihugu bagiye gutanguriza hamwe ibikorwa bya gisirikare bigamije gukomeza umutekano mu gisagara ca Beni mu buseruko bw'ico gihugu nk'uko vyashikirijwe n'ibiro vya perezida ejo ku munsi wa mbere umuvugizi w'igisirikare Colonel Mark Hazukai yemeje ko abansi bitwaje ibirwanisho binjiye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana muri quartier ya Boikene bica abanyagihugu umunani ni muri ico gisagara ca Beni ubwo bwicanyi bwegetswe ku barwanyi bo mu muhari Allied Democratic Forces ADF ADF murambarira ufise amamuko mu gihugu ca Uganda Umushikiranganje w'ubutungane muri Israeli Avikai Mendelblit yavuze ko umushikiranganje wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu akwiye kubandanya arongoye leta naho yagiriwe n'ivyaha vyo kurya ibiturire mu ndwi iheze naho abashikiranganje muri ico gihugu basabwa guca batanga imihoho iyo begetswe ko ivyaha nta citegeko rivuga ko umushikiranganje wa mbere Netanyahu araremerewe n'abatavuga rumwe nawe bamusaba kuva ku butegetsi kuvaho sentare imwegetseho ivyaha vyo kurya ruswa mu ndwi iheze mu gihe Mandelblit yahawe uwo mwanya na Netanyahu arahakana ko atagitsure ca politike cagiyemwo akemeza ko yisunze amategeko y'igihugu mu kusaba yuko Netanyahu abandanya gutwara igihugu
Washington ijwi rya Amerika
muri co muri ako karere nyene umuyobozi wa Human Rights Watch muri Israeli na Palestina yarirukanywe na Israeli ejo ku musi wa mbere yagirizwa kuba yarashigikiye abahungabanya umutekano muri Israeli Omar Shakire w'umwenegihugu wa leta z'ubumwe za Amerika yaramaze imyaka itatu ari umuyobozi wa Human Rights Watch muri Israeli na Palestina shakire hamwe na human rights watch nyene barahakana ivyo vyagirije shakire akazobandanya ari umuyobozi wa human rights watch muri israeli na palestina naho atemerewe kwinjira mu gihugu ca israeli ariko azokorera mu gihugu ca yorodaniya turukiya na leta z'ubumwe za amerika bishobora kuzokozanya ko mu gihe ibinyamakuru muri turukiya bishikiriza ko iki gihugu kiriko kiragerageza indege y'uburusiya ikoresha ubuhinga buhanitse bwo kuzibira ibitero by'izindi ndege ibi biba mu gihe amerika igabisha ko ishobora gufatira ibihano igihugu ca turukiya kubona turukiya yaraguze ubwo bwoko bw'indege zifise ubuhinga bwiswe s 400 ni kimwe mu bishobora gutera amahane na amerika ivuga ko ubwo buhinga bubangamiye inteko za otani umwe mu bategetsi mu bushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu yashikirije ko turukiya ishobora gufatirwa ibihano mu gihe itosubiza izo ndege uburusiya
washington ijwi rya amerika ibihumbi by'abanyagihugu bashigikiye leta ya irani barihereje amabarabara k'umurwa mukuru teherani bagiriza leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu kugumura abanyagihugu biyamiriza leta mu myiyerekano yatanguye muri uku kwezi iyo ayo masinzi y'abashigikiye leta baraturiye amabendera ya israeli hamwe n'ubwongereza ejo ku munsi wa mbere iyo myiyerekano yatanguye nyuma y'aho leta ya irani idugije ibiciro by'ibitoro ku bice mirongo itanu ku ijana muri iyo myiyerekano amabanki hamwe n'izindi nyubakwa za leta byaraturiwe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu amnesty internationale ryashikirije kuri uyu wa mbere ejo ko abantu bashika ijana na mirongo ine na batatu bamaze kwicwa muri iyo myiyerekano
arakoze mugenzi wacu warabizi bigira imana kuri aya makuru tujye noneho mu karere mu burundi umukuru w'igisagara cya bujumbura araburira abagurisha sima ku giciro kiri hejuru y'ikizwi n'amategeko ko bagiye kwakwa ubwo burenganzira hanyuma bacibwe ihazabu y'ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'amarundi ni inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ryifashishije abakunzi bayo mu burundi murayigezwaho na mugenzi wacu uri kigali mu rwanda desire hatungimana muri iyo nama y'umukuru w'igisagara cy'ubutunzi bujumbura bamwe mu baguzi bayitavye bagarutse ku kuntu babona amamodokari manini manini adasiba kuzana isima makomine agize igisagara bwaca ikaba umuzi w'ibuye uyu ni umwe mu bidoga yagiye iraboneka yose ko yabonetse bayitanze ku giciro cyashyizweho na leta uko bisanzwe icyo gicerekana ko aba bantu turi kumwe batasiguro n'imwe boduha y'icyatumye bo isima bayiduza igiciro twagiye turabonaho ikamyo iza ishitse umuntu ntapfa kuruhu akavuga ko iyo kamyo yose yaguzwe abenegihugu batonze umurongo barondera isima ibindi nawe agapakurura agashyira muri sitoke aca yugara yugaye iyo sima ntigeze iboneka ingene iriko iragurishwa uretse ko igiciro c'isima kizwi ari ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu ku mufuko biro mirongo itanu iyo sima yihinguriwe ubuseko imaze hafi amezi atandatu igurishwa amafaranga arenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu by'amarundi ku mufuko uwuserukira buseko muri iyo nama y'umukuru w'igisagara yemeje ko igiciro c'isima ihingurirwa muri iryo hinguriro riri ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke kitarahinduka prosper ndangamiye yemeza ko isima ihingurwa ya buseko yagabanutse kubera ingorane z'ubuhinga ariko iyo ngorane iriko iratorerwa umuti haje kubaho ikibazo imashini zirapfa dusanzwe dufite inzira zibiri zisohora isima umuhoro umwe uradupfana kandi iyo line niyo yasohoraga isima nyinshi cyane mu by'ukuri irapfa dutumaho turagerageza kubishyira mu buryo turarepara birongera biranka dutumaho ikindi cyuma mu bushinwa kije dusanga si cyo abashinwa baduhaye murabazi kandi muzi kuva ibujumbu ujya mu bushinwa intera ihari ukuntu ingana si ntoya saho unyarukira uyu munsi ejo ngo ugaruke gisubirayo dusaba ikindi kiraza turagifunga tugira umwanya uhagije wo kugira amagerageza y'icyo cyuma ya mayese ubu aho bigeze uyu munsi dusa nk'aho twamaze kwizera ko icyo cyuma gishobora kuduha umwimbu mwiza kandi uhagije tugasubira muri bya bihe byacu aho twahora mu gisagara ca bujumbura honyene haharurwa abadandaza b'isima bakorana n'ihinguriro buseko bagera ku ijana bakavuga ko abayibarangura ko ari bo baheza bakayidandaza ku giciro kitazwi n'amategeko uwari mu burongozi b'ihinguriro ry'isima buseko afise akamatera abajejwe umutekano n'intwaro mu guhagararira igiciro c'isima kizwi n'amategeko agasaba n'abadandaza b'iyo sima kutikikamukiza ababirenzeko bagahanwa tuzaguma tubibaha gushika igihe abo ubwabo bazavuga ati birakwiye ubwo nagombaga guhamagarira abajejwe umutekano mu gisagara barare yuko ibyo bintu byaba byararangiye nashaka gusaba abadandaza bisima yuko bakwiye kumva yuko uko isima iduze ikidanzwa kiduze bitera n'umutekano muke bitera n'ibyiyumviro bibi mu bantu kandi bigaragaza isura itari nziza mu gihugu no ku buyobozi bw'igihugu muri rusange ibyo ni ibintu namwe ubwanyu nk'abanyagihugu nk'abenegihugu mukwiye kurwanira kurwanya ikintu kibaye ntimusimbe kugira ngo mujye muri speculation mujye mwibuka yuko hari umuntu hariya hepfo ubibabariramwo hama nashaka gusaba yuko umuntu wafatirwa muri ibyo muri ayo makosa mu by'ukuri yobihanirwa kandi igihano yohabwa ni uko yavanga ku rutonde rw'abantu bajejwe kudandaza isima ya buseko ako kamo kakigwa neza n'umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa yagabishije abariko bikikamukiza mu kudandaza isima avuga ibizoca bikurikira kuri mwe nabo badandaza hajya ngo utambana na mukeba ntakubita urugo turazi ko umudandaza iyo aronse akaryo ko kuduza abikora niyo hadabure y'ibihumbi amajana atanu ni uko no kumufuta ku rutonde kuko tuja tubazi hama twasavye yuko intonde tuzironka z'abaronka isima kugira tumenye tuti kwa naka baronse ikindi twavuganye ni uko isima ije muri ntahangwa izodandaza muri ntahangwa ntawe uzovuga ngo je ngo ndafise umukiriya ngo ari muri asiatike ngo canke ari mu kinindi oya uwo mu kinindi azohabwa n'abo bandi bazoba bafite uburenganzira bwo gutanga isima iyo nama y'umukuru w'igisagara cy'ubutunzi bujumbura ibaye inyuma y'akamo k'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umushikiranganji pascal baranagiye yasabye mu ndwi iheze abajeje intwaro kuva hasi gushika kuri babura amatari kubahiriza igiciro c'isima arakoze mugenzi wacu desire hatunga imana kuri iyi nkuru radiyo ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi mu rwanda haravugwa abagabo babiri bavukana bamaze amezi abiri baraburiwe irengero bwana jean sengimana na murumuna we antoine zehabamwe umuryango wabo wemeza ko abapolisi babakuye mu modoka itwara abagenzi mu burasirazuba bw'u rwanda ubwo bari bagiye gusura umugore w'umwe muri bo wari uhafungiye azira kujya muri uganda binyuranije n'amategeko inshuti n'abavandimwe bakomeje gutakambira inzego zibishinzwe ngo bamenye irengero ryabo ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu eric bagira ubusa uri kigali mu rwanda amakuru ku ibura ry'aba bagabo babiri bavuka n'ijwi rya amerika yari yamaranye iminsi yagenzura ku isonga ni amakuru twahawe n'umwe mu bavandimwe ba hafi b'abo bagabo uba mu mujyi wa sydney muri australia yatwandikiye atubwira ko ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa cyenda uyu mwaka ahagana saa saba za manywa mu murenge wa karangazi nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda bwana jean sengimana w'imyaka mirongo itanu n'ine ari kumwe na murumuna we bwana antoine zihabamwe w'imyaka mirongo ine n'umunani abapolisi babakuye mu modoka itwarira abantu mu buryo rusange cyangwa bisi bombi ngo bari berekeje nyagatare gusura madame jose ngironsanga uwo mugore ngironsanga nawe yari amaze iminsi afungiwe nyagatare aho yafatiwe ku mipaka y'u rwanda na uganda ubwo yageragezaga guca ibusamo mu nzira zizwi nka panya ajya gusura abana be bane biga mu gihugu gituranyi ngironsanga ni umugore wa jean sengimana icyarimwe na muramu wa antoine zihabamwe amakuru twakomeje guperereza twamenye ko abo bagabo bombi bari muri bisi itwarira abagenzi hamwe ya agence yitwa ruhire express ayo makuru avuga ko abo bagabo bamaze kuvanwa muri bisi abapolisi bayiretse igakomeza urugendo nyiriho usanga wari ufunzwe kandi agomba kubona abamugeraho avuga ko yasabwe guhamagara abo mu muryango ngo bamuzanire amafaranga y'ihazabu niko kumenya ko abe bafunzwe njye namenye ko bafunze umushinjacyaha babwiye nyine abantu bo kuri ribu ngo bampe telefone kuko baramfunze banyambura telefone urambwira ngo nibampe telefone mpamagara abantu nyine bo muri famiye mbabwire ko bancuye amande bohereza ayo mande kugira ngo ndekurwe njyewe narahamagara bambwira ngo abantu baje kundeba barabafata madamu ngiro usanga avuga ko nyuma yo gufatwa agafungirwa nyagatare azira gushaka kwambuka muri uganda bitemewe n'amategeko ubu yarekuwe abanje gutanga ihazabu avuga ko yarekuwe nyuma y'iminsi makumyabiri afunzwe nyine bari bandetse ngo hari umupaka ngo ufunguye ngo w'ahantu hitwa buzira ingenda rero ariho ngiye kunyura bamfatira mu nzira ndi kuri moto nawe ntaragera no kuri uwo mupaka bagufunguye utanze iki natanze ibihumbi magana atanu ayo mafaranga yiswe ngo iki ihazabu bakubwiye se ko ariko bisanzwe bigenda no ku bandi bafashwe muri ubwo buryo bambwiye ko ariko ngo bimeze hari n'undi ngo bayaciye nawe ngo wari urimo wambuka kuko nayaciwe n'umushinjacyaha we wambwiye ngo nintange amande asomera ngo nintatanga ngo ndafungwa amezi atandatu ababuze bombi bavuka i butare mu karere ka huye mu majyepfo y'u rwanda gusa bwanaziha bamwe we yabaga i kigali mu gihe mukuru we nsengimana yabaga i huye kugeza ubu umugore wa Nsengimana avuga ko yabaye ari ku mucuti w'umugabo we uba Nyagatare kugira ngo abashe gukomeza gushakishiriza umugabo we mu gace yaburiyemo nyuma y'igihe kirekire basiragira hirya no hino bashakisha ababo ngo bamenye irengero ryabo kuri uyu wa mbere ijwi rya Amerika yamenye ko basubiye mu bugenzacyaha Nyagatare bwana Jean Pierre Gatera avuga ko imyaka makumyabiri n'itanu ishize aziranye n'aba bavandimwe bitazwi irengero ryabo na cyane ko bose ari abanyabutare ubu ari gufasha umuryango kubashakisha ahari muri Nyagatare twarabajije ahashoboka hose kuva kuri iyo sitasiyo turanziti senta yaho muri gereza insinga twabajijemo gereza ikibungo twabajijemo polisi aho ngaho i remera twabajijeyo wumva aho imbaraga z'umuntu zishoboka hose nta muntu atabajije bwana gatera kuri ubu utuye nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda yatekerereje ijwi rya amerika uko byabagendekeye we na madamu nyiriho usanga ubwo bageraga kuri ribu nyagatare babanje kutushwiragiza ngo ntitubanze tujye muri trafiki ngo tubaze ngo abapolisi ngo bakoze kuri ayo matariki aho tugeze tubajije baratubwira ngo ntabwo dushobora kumenya ngo abapolisi ngo bakoreye karangazi ngo ibyo bibarizwa ku murenge wa karangazi rero ngo twumva n'ubundi badusubije mu byo bamaze igihe badusiragizamo bwana gatera n'umuryango nta kintu na kimwe bakeka b'abavandimwe babiri baba barafatiwe bakavuga ko na mbere y'uko babura nta kindi kibazo bari babaziho bakagira icyo basaba inzego z'umutekano twe twabasabye y'uko badufasha kumenya irengero ry'abantu bafashwe bakuwe mu modoka yari irimo abandi bagenzi ku itariki makumyabiri n'umunani bagakurirwa mu modoka karangazi nyuma y'amezi abiri abagore babuze abagabo babo bakomeje kuvuga ko ibibazo birushaho kwiyongera uzamukunda n'umugore waziha bamwe twavuganiye hano mu mujyi wa kigali kuko nibo bahahiraga umuryango nibo bashakishaga numva amezi yaba yabiri mu rugo nta kintu cyinjira biba ari ibibazo kuko twebwe nta nta kazi tugira ntitwabashije kubona umushoferi bivugwa ko ariwe wari ubatwaye muri bisi igihe bafatwaga birashoboka ko iyo tumubona nawe yari buduhamiriza amakuru y'ihagarikwa n'ifatwa ry'abo bagabo bombi ikarangazi mu karere ka nyagatare ubwo twateguraga inkuru twashatse kenshi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu ngo tumubaze iby'aya makuru madame marie michel umuhoza uvugira uru rwego yadusabye kumumenyesha aho byabereye kugira ngo abaze amakuru bagenzi be bakorera i nyagatare gusa twarenze turangiza gutegura inkuru atubwira ko ntacyo arageraho birashoboka ko umuvugizi wa ribu nagira icyo amenya ku irengero ry'aba bantu azakidutangariza ibi bije nyuma y'indi nkuru mwumvise twabagejeje twagejejeho mu minsi ishize hano ku ijwi rya amerika y'abandi bavukanyi batatu bo mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda nabo bivuga ko batwawe n'inzego z'umutekano ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi zibafatiye i kigali na n'ubu amakuru ijwi rya amerika ifite ni uko imiryango yabo itaramenya irengero ryabo mu bihe bitandukanye amakuru y'ababurirwa irengero yakunze kumvikana hirya no hino mu rwanda inzego z'umutekano ku ikubitiro zikavuga ko babuze ntabo zifite rimwe na rimwe bikarangira zibagaragaje zivuga ko ahanini ziba zanga kwica amaperereza ku byo ziba zibakekaho ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu rwanda kandi urukiko rw'ubujurire kwa gatanu rwashimangiye igihano cy'igifungo cya burundu kuri liyetona joel mutabazi wahoze akuriye abakomando barindaga urugo rw'umukuru w'u rwanda paul kagame mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika umufasha wa liyetona joel mutabazi gloria kayitesi mutabazi asaba perezida kagame guca inkoni zamba ni kuri mikoro ya mugenzi wacu ukorera i londres mu gihugu cy'ubwongereza venuste nshimiyimana ku bihano mutabazi bamuhaye n'ubundi nta kindi kintu twari twiteguye cyaturuka mu rukiko kubera yuko abamukatiye burundu n'ubundi nabo bagombaga kurukata nta kintu namba rwose nari niteguye kuzabonamo muri uriya rukiko rero ntabwo byanunguye kuba baramuhaye kiriya gihano muri iyi si baca imanza zabo ariko imanza dutegereje ni imanza zituruka ku mana rero ibyo muri iyi si ntabwo bijya bidutera ubwoba iyo wizeye imana cyane twebwe dutegereje urubanza rw'ishuru nta urubanza rwo mu isi ntacyo ru- ntabwo rudutera ubwoba njye liyetinaje uri mutabazi amaze hafi imyaka itandatu afungiye muri gereza ya kanombe Ah, tuzi neza yuko abantu be bo mu muryango we bashobora kumusura ariko se nk'ubwo yarangije gukatirwa murumva yaguma hariya cyangwa se yajyanwa ahandi leta mutabazi uretse umuryango wanjye niwe uri mu gihugu cy'u rwanda ariko mu batamuzi mutabazi yavukiye i bugande umuryango we ni huba mutabazi nta muryango agira mu rwanda uretse umuryango wanjye rero ashobora gusurwa n'umuryango wanjye nk'umufasha we rero mutabazi ko batamuzi ni umuntu winjiye igisirikare afite imyaka cumi n'umwe nabwo abitewe na mukase kubera mutabazi yapfushije mama wari umwana muto cyane mutabazi bituma yinjira igisirikare hahandi umwana aba akeneye kurerwa rero nta mubyeyi wundi yigeze agira uretse umubyeyi ni perezida wa repubulika yagize niwe mubyeyi yagize ikindi nasaba perezida wa repubulika nk'umuntu wabaye umubyeyi wa mutabazi babanye ari umwana arinda n'aho yishimira ko yarererwa hariya hantu muri pirizo rero ikintu ngenda nasaba leta ni uko badohora bagakubita inkoni izamba n'ubundi nk'uko bibiliya ivuga hari umwana wabaye umwana w'ikirara muri bibiliya aragenda aza kongera kugaruka kwa se ise ngira ngo yamuhaye inkoni y'ubwamba mwambika impeta mwambika ikanzu umwana arongera asubira mu rugo rero ngewe ikintu nasabaga perezida wa repubulika ni uko yadohora agafungira mutabazi ku murindi ku murindi ni gereza yisanzuye bareba televiziyo bakora siporo nk'umuntu wakatiwe burundu ariko se niba abantu bo mu rwanda bashobora kumusura wowe eh, cyangwa se n'abana be muri kumwe hari uburyo mufite muvugana nawe kuva nagera muri iki gihugu cya finilande nahageze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu ba hano redi korosi barabimenya ko nahageze baza kunsura batubwira ko baduhuza mu rwego rw'inzandiko n'amafoto turabikora ndandika abana barandika amafoto turayatanga icyo gihe byamugezeho inshuro ya kabiri nanone birakorwa inshuro ya gatatu tubitanze barabitugarurira batubwira ko leta y'u rwanda yabangiye yuko redi korosi itacyemeye ko yamugeraho rero ikintu njye nasaba waceho imyaka hafi n'imyaka ine cyangwa itanu abana bansaba bambaza se mama ko amafoto twajyaga dutanga kwa dadi kugira ngo ayabone ko nta mafoto uheruka kutubaza ngo dufotore rero kubera ko simba nkeneye ko abana bamenya iby'igihugu cyacu dukomokamo nka- mbese abana nkakomeza nkabacenga nkabacenga babwira biracyakorwa biracyari muri porose ubwo rero ngewe ikintu nasabaga leta y'u rwanda ni uko badufasha kuko ubu bamukatiye burundu amafoto y'abana n'ay'umufasha akajya amugeraho natwe tukabona inzandiko zimuturukaho natwe tukamwohereza inzandiko biciye mu- muri redi korosi ntabwo ari mu rwego rwa politike ni mu rwego rwa redi korosi ifatanyije na leta y'u rwanda nanjye bamfashije bagafasha n'abana abana bakareka gukura bazi cya kibi se yahuye nacyo ni ubuhe buryo ukoresha kugira ngo abana badashobora kwibagirwa se abana banjye rero mfite amafoto ya papa wabo eh, ari mu gisirikare yamanuka mu ndege yari ari ibyo bita uparakomando abana barabibona cyane bakishima bakanezerwa ku buryo no ku ishuri bigaho baza bakambwira bati abana kuki bareba mu vi- za gisirikare kuki abana baha gifuti za gisirikare rero urumva ko abana banjye bakurikije ikintu cy'amaraso yo muri papa we eh, ubwo rero nkababwira yuko papa wari umusirikare hari n'amafoto amanitse muri sari wanjye ya papa wabo ni uko nguko rero abana batibagirwa papa wabo mbereka amafoto n'ibyo ngibyo nicyo- niko kuntu mbikoresha madamu kayitesi mutabazi ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'amerika rero murakoze cyane namwe
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tunyarukiye noneho muri kongo aho impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda iherereye muri repubulika ya demokarasi ya kongo zivuga ko zitewe ubwoba n'abantu bakekwaho kuba abarwanyi b'amayimayi bashobora kubagabaho ibitero muri iyo nkambi bitewe n'uko hari umumayimayi bafatanye imbunda mu nkambi avuye mu misozi ya nakiheri iri muri teritwari ya fizi inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri mu rusenda nyuma yaho muri kino cyumweru dusoje hari umugwanyi w'umumayimayi wafatiwe muri viraje ya gatandatu afite imbunda zibiri yaravanye mu misozi miremire na kiheri hanyuma akajanwa gufungirwa uvira zimwe mu mpunzi z'abarundi zagize uruhare mu gufatwa k'uyu mumayimayi zivuga yuko zugarijwe n'ubwoba kuko isaha iyo ariyo yose zishobora guterwa n'abamayimayi nduwayo vensi ni umuyobozi wo muri viraje ya gatandatu yo mu nkambi yo mu rusenda aragaruka ku miterere y'iki kibazo kiraje inshinga impunzi abereye umuyobozi mucamake ikibazo cyashishe muri viraje abavyeyi babiri abafashoni nibo babonye umuntu afise igunira irimo ibintu baca baramwinuba bamwinuvye bacabwira abashingantahe abagabo nibo baca bamwirukako bahura afise inkoho zibiri n'amashoro indani niko kumufata kumutwara ku butegetsi bamutwaye ku butegetsi ubu abanyagihugu bafise ubwoba ntibaraneza mu mazu ntibaraneza mu mazu benshi bariko barava mu maviraje baja kurara mu yandi maviraje n'ubu abandi bambwiye ati yuko bataza kuharara ubwo twageraga muri viraje ya gatandatu hari impunzi twahuye zimukiye ahakorera igisungusungu kubera gutinya yuko zishobora kwicwa bitewe n'uruhare zagize mu gufatwa k'uwo mugwanyi w'umumayimayi wanyuze mu nkambi afite imbunda nadia nzeyimana yavuye muri viraje ya gatandatu aza gukambika ahakorera igisungusungu impamvu cyane baduhiga kubera abo uwo muntu apfunzwe imiryango y'uwo bafashe ntidutoteje ku kubera inkoho zabo bakavuga uti iviraje yose zotuma ipfihere inkoho batazirose nta mahoro turimo turatora iki kibazo cy'ubwoba kiraje inshinga impunzi z'abarundi zo muri viraje ya gatandatu cyemezwa na emmanuel ntirampe uba userukira impunzi z'abarundi mu rusenda by'ukuri nk'uko babivuga baravuga yuko umuntu yafashwe afatana ibigwanisho ariko uwo muntu akaba yaravuye yari yerekeje mu misozi iyo bavuga ko yari avuye basanzwe bakorera akazi kabo rero hariho abantu bavuze ati uwo muntu n'uw'iwacu tubwiriza kuza kwishyuza umuntu wacu mwafatishije natwe tukabasubiriza mu ndumane kubera rero uko kuntu bavuga ngo kubasubiriza mu ndumane umuntu ntashobora gutahurana kugira gute abantu bashobora gupfa canke bagahura n'ibindi bibazo nubwo biri uko emmanuel ntirampeba avuga yuko hari ingamba bafashe mu gucungiriza impunzi umutekano nka twe nk'abarongozi b'ikambi twaragerageje kuvugana na cnr isanzwe irongoye impunzi ku rwego rw'igihugu turagerageza kubereka yuko byari ibintu bikomeye by'uko abantu babwiriza gukurikiranwa umutekano wabo mbese ntiba iyo miryango yonyine iba ikibazo c'impunzi zose ubwo rero n'uyu munsi mbere na nabasabye ndababwira babwira ati byari byiza ko hoba akanama gahuza impunzi abarongoye impunzi kagahuza n'abarongoye abakongomani basa n'abadushavuriye tukerekana ko twata mugambi twari dufise wo gufata n'aba bantu ahubwo nuko yabonetse ko hari ikintu kimwagira aricyo cyatumye umuntu atonyegeza twagishikanye habona umuvugizi w'igisirikare muri kivu y'epfo kapiteni diedone kasereka avuga yuko umutekano w'izi mpunzi nta kizawuhungabanya kuko urinzwe n'abapolisi ndetse n'abasirikare muri teritwari ya fizi inkambi ya rusenda yubatsemo hahora imigwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho ibangamira abaturage b'abakongomani aho iyo mitwe yitwaje ibigwanisho yica abaturage ikanyaga amatungo yabo ndetse igatwika n'amazu vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivu y'epfo murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri inshuti mwese turi kumwe tubashimiye cyane kuba mwateze amatwi mboneyeho kandi akanya ko gushimira abadufashije kubagezaho ibi biganiro n'abandi babigizemo uruhare bose uwabishyize hamwe ni fasiri gebehu aloyizi bigirimana niwe bagejejeho amakuru ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije mwese umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.